Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
hariho abanyepolitike badashaka ko uh, sosiyete sivile amashirahamwe yigenga abapfasoni bo barabira ku isahani mwomenye yuko amashirahamwe yigenga abayagwanya babona ko umenga arafise ivyo babuza Uyu ni Gabriel Rufyiri ayoboye ishirahamwe Orikome ryishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'itunga ry'igihugu mu Burundi avuga ku ruhara rw'amashirahamwe yigenga mu biganiro bihuza abarundi turavuga no ku kibazo co gusaza kw'ishure ryisumbuye rifise uburaro Perezida Mekiyoro Ndadaye yasigiye intara ya Kirundo no ku kibazo c'abakobwa bakiri bato baterwa inda n'abagabo mbere n'abasore hama bakanga kwiyandikisha ko abo bana bavutse mu Rwanda turabafitiye n'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana waramutse Aloysi tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya baramutse fidele tuyahera mu biyaga bigari nyene abarwanyi b'umuhari witwaje ibirwanisho adf barishe abanyagihugu cumi na batanu bongera baranyuruza abana barenga cumi mu gitero cyabereye mu gice cyo hagati muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gihitiyemwo ikiza ca ebola ivyo bikaba vyashikirijwe n'igisirikare ca kongo ku munsi w'imana ejo ico gitero cabaye mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu wemese ryari rikiri mu bikorwa vyo kurwanya ubwa nyuma ikiza ca ebola umuyobozi mukuru wa oms tedros adenome gebreyehusi aranegura ico gitero mu gihe uwo mutegetsi nawe wa OMS muri iyo ntara avuga ko batazi ikiringo ibikorwa barimwo byo kurwanya Ebola kizomara ku bw'ivyo bitero umuhari w'abarwanyi w'abarwanyi ubutegetsi bwa leta ya Uganda wo mu murwi Allied Democratic Forces eh, ADF mu mfunyafunyo niwo wateye ibirindiro by'abasirikare ba Kongo no mu micungararo y'intara ya Beni ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana nk'uko byashikirijwe na kapitene Mark Hazukayi Monga wo mu nteko za monisco icyo gitero cyo mu ijoro cyabaye inyuma y'aho abakozi babiri bo mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abasirikare b'igihugu biciwe n'uwundi muhari w'abamayimayi witwaje ibirwanisho ubaye ubwa mbere abo bakozi bishwe muri iki gihe barimwo cyo kurwanya ikiza cya ebola igihugu cya arabiya sawuditi nacyo kimenyesha ko cyakoze ikosha rinini kandi rikomeye mu kwica umumenyeshamakuru jamal kashogi mu nyubakwa ya konsira y'icyo gihugu iri i istanbul ku murwa mukuru wa turukiya kandi kiremeza ko ababikoze bazobyishura mu kiganiro yahaye televiziyo fox news yo ngaha muri leta z'ubumwe za amerika mushyikiranganji wa arabiya sawuditi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu adel al jubeir yatangaje ijyo kuba imana ko abakozi b'icyo gihugu bamwishe ubarongoye atabizi kandi ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa umushikiranganji yarahugije umuryango wa kashogi ariko nta makuru y'ingene yishwe n'ikiziga ciwe aho coba kiri nimba kandi n'umuhungu w'umwami mohamed bin salman yarabigizemwo uruhara muri amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ashikiriza ko utwigoro twose turiko turakorwa kugira bahagarike isinzi ry'abimukira bava muri honduras berekeza muri amerika abo bimukira batanguye urugendo mu ndwi iheze muri honduras bahagaritswe n'abategetsi ba mexique ku cicaro ku kiraro murambabarira kiri ku rubibe icyo gihugu gihana na guatemala ariko benshi bahisemwo gukorokera mu mazi babona kujabuka urubibe perezida trump hamwe n'abo mu mugambwe wa republikani bagize iki kibazo cy'abimukira ikintu gikomeye cyane mu matora y'abashingamateka yo mu kwezi kuza bagiriza abademokrate kugururira imbibe abicanyi hamwe n'abinjiza ibiyaruramutwe muri leta z'ubumwe za amerika umuryango utabara imbabare ku isi ari wo croix rouge watangaje ku munsi wa gatandatu ko benshi muri bo uh, uriko urafasha abenshi ari abagore hamwe n'abana kandi ko bakenya amazi babangamiwe n'indwara zo mu nda hamwe n'ibikomere byo mu maguru kubwo kugira ingendo ndende tukivuga kuri icyo kibazo nyine igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku magara y'abantu hcr cyashyikirije ko ubutungane bwa leta z'ubumwe za amerika atacu buri ko burafasha kuri icyo kibazo cy'abimukira ku bwa hcr abantu bahunga ubwicanyi no gutotezwa mu bihugu byabo barafise uburenganzira bwo gukingirwa n'amakungu hcr ivuga ko kureka abimukira ibihumbi bava muri honduras bagashyika ku rubibe rwa leta z'ubumwe za amerika bitazoba byoroshye ariko umuvugizi wa hcr charlie yaxley avuga ko kugarura urubibe atari inyishu bizobangamira kuruta abahunga ubwicanyi mu bihugu byabo yasiri avuga kandi ko hcr ibandanya ikorana leta z'ubumwe za amerika kugira babone by'ukuri ko icyo gihugu gikora cyisunze amategeko mpuzamakungu amakuru yarabandanya abantu bashika kuri cumi n'umunani barapfuye inyuma y'aho gari ya moshe barimwo itereye ibarabara iratembagara muri taiwan hari ejo ku munsi w'imana n'isanganya riteye ubwoba ribaye haraheze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu abategetsi bajejwe kunguruza abantu na gari ya moshi muri icyo gihugu batangaje ko abantu amajana atatu na mirongo itandatu na batandatu aribo bari muri iyo gari ya moshi ariko ija mu gisagara ca taitunge mu bumanuko bw'ico gihugu imvu nyamukuru y'iryo sanganya iracatohozwa kandi abategetsi ntibaremeza ko hari abo baba bagikomeye bagotewe mu byuma by'iyo gari ya moshi iryo sanganya rya gari ya moshi ryabaye ribi cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na rimwe igihe abantu mirongo itatu bapfa abandi ijana na mirongo ibiri na babiri barakomereka
urakoze yaruyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye ku yerekeye burundi aho amashyirahamwe yigenga yashikirije ibiro vy'umuhuza mu matati y'uburundi benjamin kapa ukugena agateka kazina muntu kifashe mu burundi bamubwiye ko indyane za politike zatumye abantu benshi bicwa abandi baranyuruzwa abandi barapfungwa hakiyongera ko abahunze igihugu hamwe rero n'ubutunzi bwasubiye inyuma bamusabye gushiramwo ishaka mu gutorera umuti ikibazo c'uburundi kugira ibintu bisubire mu buryo umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yadukurikiraniye iyi nkuru ari arusha abagize amashirahamwe yigenga adahanira inyungu za politike abakenyezi ugwaruka abasabikira amashengero n'ibimenyeshamakuru bitavye ubutumire bw'umuhuza mu matate y'abarundi n'abantu cumi na babiri bitoreye musenyeri simone ntamwana kugira ngo abe ari wababera umuhuza n'umworosha bikorwa akanaserukira uwo mugwi musenyeri ntamwana atwara diyoseze ya gitega yaserukiye ishengero katolika ibiro vy'umuhuza vyabasavye guterera ivyiyumviro kugira ngo amatora ategurwe neza hatitawe ku mwaka yotegurirwamwo uwo ari wo nabo mu byo bashize ahabona harimo ingene ibintu byifashe mu burundi kuva ku ihonyangwa ry'agateka kazina muntu gushika ku butunzi bwasubiye inyuma faustin ndikumana yaje ava mu burundi atwara icamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama ibibazo vya politiki imigambo iriko ikora gute mbega irashika ku rubuga bw'iryo mu matora mbega ishobora kuronka uburyo gute bwa kampanye ivyo vyose bijanye n'ingene demokarasi n'imigango biriko birakora kugira ibije mu matora ugasanga vyagarutse mwene sho gushikira ibimenyesha makuru n'ibiki haca haza n'ikibazo kivuga kiti mbega ibijanye n'umutekano vyifashe gute ibi vyo kugira abantu banyuruzwa abantu bapfa vyohagarara gute kuko birashobora kuba n'intambamyi muri iyo by'umutekano umutekano w'amatora canke n'ibiki kanora nk'ivy'impunzi n'umutekano hagacasura akagaruka rero ibindi bijanye n'amatora bwite mbega amatora bwite kugira amategeko meza yomera gute ubuserivasiyo vyomenya gute ibintu byose bica biza tukagira tubivuze kugira tugire tubitereye n'ikindi kibazo rero gica kiza ca kane ni ikibazo c'ubutunzi nyene n'imibano kuko kibonye karuka kati abarundi bamerewe nabi abana bashonje batiga amashuri yasubiye inyuma indero iki ubukene bwiyongereye yamara naho biri uko hari abandi babona ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari intambwe itari nto yatewe nay'impinga ikiri ndende umwe muri bo avuga cane cane umutekano mu gihugu ibwirizwa shingiro ryatowe ku bwinshi umugwi ushinzwe gutegura amatora wagiyeho hamwe n'impunzi zibandanya guhunguka agafata ishirahamwe ryita impunzi hcr nk'icabona abo bitavye ibikorwa yarusha bashikirije n'amakenga bafise kubona umuhuza atabatumiye ngo bazoze kuraba ingene abanyepolitike baganira bashikirije umuhuza urwandiko rusaba ko boba bahari nk'ivyabona vy'amasezerano ashobora gushikwako n'ishirwa mu ngiro ryayo gabriel rufyira atware orikome uwo mugwi wamugize nk'umuvugizi hariho abanyepolitike badashaka ko uh, sosiyete sivile amashirahamwe yigenga abapfasoni bo barabira ku isahani ntivyo nabisigurika kuko mwomenye yuko amashirahamwe eh, yigenga ari mu mashirahamwe yakozweko n'ibibazo byabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera ari ijwi ry'abanyagihugu abayagwanya babona ko umenga arafise ivyo babuza ikigira kabiri amashirahamwe arafise intererano ikomeye cane atanga nk'ibi biganiro ikigira gatatu ni uko amashirahamwe agomba kuba icabona ibyo twita temwe kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ngene uzoba bitabishize mu ngiro twebwe ndatuvuge tuti wewe urahemutse uhemukiye abarundi wari wemeye ibi kane eh, ni uko uh, amashirahamwe agomba kuja mu bakurikirana ibizoba byashizwemo ibizoba byashizweko uh, rosquivi de la mise en application kira noneho uh, ica gatanu turabarundi bakurikirana igihugu cacu ivy'igihugu cacu ivyo ni ibintu bine bihambaye cyane bituma uh, amashirahamwe agomba kuba hari ivyo biganiro nyezina basaba kuzogiramwo uruhara nibihariwe abanyepolitike bizobakundwiza kuva itariki mirongo ibiri na zine kuri uyu wa mungu ari nawo munsi wa nyuma uwo mugwi wifatanije n'abarundi mu kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze incungu ya demokarasi uwahoze ari umukuru w'igihugu ndadaye mercure agandaguwe mu nkuka y'imisa yasomwe na musenyeri ntamwana abatware b'igihugu basabwe kugira urukundo kwicisha bugufi gutunganya neza igihugu no gushira imbere inyungu z'igihugu aho gushira imbere inyungu zabo pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku yindi nkuru yerekeye Burundi perezida merikiyoro ndadaye yarasize izina mu ntara ya kirundo mu kubaronsa ishure ryisumbuye rifise uburaro yamara inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ibiri ritanguye ubu rifise ikibazo cyo gusaza ubuyobozi bw'iryo shure busaba gufashwa kugira risanugwe ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ku rutonde rw'amashuri yisumbuye ari mu burundi ishuri ryisumbuye rifise uburaro rya kirundo rizwi ku izina rya lise kirundo yamara abenshi mu ntara ya kirundo ndetse n'abandi barizi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu barizi cane ku izina rya lise ndadaye si izina leta yatangaje icese ko ryitirirwa iryo shure ariko riguma rishaka gufata cane iryo somero umuyobozi w'iryo shure nkizabahezi siriyake avuga ko iryo zina benshi bitirira iryo shure rifise kahise ryisangije abenshi barize ku izina rya lise ndadaye kuko ku muzo w'umuhisi ndadaye merikiyori umukuru w'igihugu wa mbere yaratowe biciye mu ntara rusange nawe yacagira iciyumviro cy'uko umugambi wa rusanze batekanirije wo kubaka agasho muri iyi ntara ya kirundo wohindurwa noneho bakagira umugambi wo kubaka wo kubaka ishuri nk'uko we yabyiyumvira avuga ati muri iyi ntara turabye ubukene bw'amashuri tukaraba n'urugero abanyagihugu ariko bariga ko icyoza imbere s'agasho ntabwo twashyira imbere ishuri nawe yaca yemerera rero abanyagihugu ko igihe umugambi wiwe wowe waramuka utsinze yoca ashira mu ngiro ico ciyumviro ciwe iciyumviro ca perezida merikiyoro ndadaye co guhindura ibohero mw'ishure nticashotse gikunda kubera yaciye agandagurwa ku bukene bw'amashuri yari mu ntara ya kirundo abajejwe intwaro bace baja mu rugamba rwo kwishuza leta ishure ribonekaciye imyaka itatu jean bosco nkeraguhiga yari umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu ishuri ritangu kubera ko twari tuzi yuko eh, iryo jambo rikomeye cyane eh, perezida melchior ndadaye yari yavuze indongozi zo mu ntwaro eh, twaciye tuboneraho kugira ngo dusubire kubaza icyo kibazo yuko iryo shuri koko ubuhinduro rikabamo ishuri Eh, iryo shure ryari rikenewe eh, kubera mu mashuri yisumbuye afise indaro ico gihe mu kirundo ha- yari amashuri abiri yonyene eh, yari lise pedagogique ni kuvuga ishuri ry'inderabigisha rya mukenke eh, n'ishuri ry'inderabigisha eh, ry'i kanyinya aho i kanyinya bari abakobwa gusa Eh, ico gihe nta shuri riramurira kuja muri kaminuza ryariho leta imaze gukomorera intara ya kirundo iryo shure haciye hakurikira ibikorwa vyo kurihindura ibikorwa vyabandanye abanyeshure biga umwe mu batanguranye n'iryo shure avuga ko inyubakwa barimo ico gihe ataho zari zitaniye n'ibohero parefegitura aho twafungurira nta madirisha yari ahari nk'aho twari twigira muri troisième lettre moderne mbese n'ahandi gushika muri premiere urabona yuko ari nka prison kuko nta madirisha yari ahari ayo baciye nayo yari hejuru kure ku buryo to- to- toshobora guha- kuba uri mu ishure ngo ubone hanze ucije mu idirishya.
ati ku vyo perezida ndadaye yakoreye intara ya kirundo iryo shuri ryari rikwiye kumwitirirwa rikajako n'icibutso utagize amahirwe ngo bakore yanti mu yindi ntara nk'ingozi kuri Don Bosco canke ku seminari y'Imuyinga nta mahirwe waronka yo kugira ngo ushobore kwiga imanite generale mu bandanye kuri kaminuza je mbona ata mahirwe nari kuronka yo kubanira kugira ngire kaminuza birakwiye birakwiye cane ko bari mwitira bikaja no mu nyandiko mbese bakahashira n'icibutso je uko ndabibona cerekana umuhisi ndadayemerekewe kuko n'igikorwa kinini yakoze cane ku ntara ya Kirundo ni igikorwa kinini umuhisi perezida ndada yakoreye intara ya kirundo nk'uko vyemezwa kandi n'umuyobozi w'iryo shure mu myaka mirongo ibiri n'ibiri iryo shure rimaze siriyake nkezabahizi yarirongo yavuga ko hamaze guca abanyeshuri barenga ibihumbi bine rikaba rimaze gutanga impapuro z'imitsindo igihumbi n'amajana atanu n'icenda inyuma y'iyo myaka yose rimaze riramurira igihugu iryo shure rirafise ingorane zitari nke siriyake nkezabahizi isi c'ubunganira bashoboye gufata ingingo kwiyumvira ku buryo ishuri nk'iri eh, risanzwe riri mu mashuri make aho abana biga barara ryofatwa mu mugongo kuko nk'uko mubizi mwabibonye inyubakwa zisa n'izishaje aho abanyeshuri barara canke bafungurira nta hantu harakenewe gusanurwa co kimwe n'aho basanzwe bikora ko haba mu byo kwitunganya mu tuzu twa sugumwe ishuri nk'iri ritagira korotire ni ukuri biragorana n'aho abarirongoye bo kwitanga gute ntihabura agahazi tubibutse ko perezida melchior ndadaye azokwibukwa kuri uyu wa mbere nk'incungu ya demokarasi mu burundi azoba ariko yibukwa ku nshuro ya mirongo ibiri na gatanu inyuma y'aho agandaguriwe hamwe na bamwe mu bari bagize leta yiwe hari kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mu karere ka nyamasheke mu burengero bw'igihugu havugwa ikibazo c'abakobwa bakiri bato baterwa inda n'abagabo mbere n'abasore hanyuma bakanka kwiyandikisha ko abo bana bavutse inzego z'ubutegetsi zivuga ko ico kibazo cahagurukiwe ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu temistokle mutijima nari umunyeshuri narigaga kundana n'umusore birangira nteye inda ahita akacaho aragenda ajya kwihisha nanjye nyine nguma mu rugo ndabyakira ndaniyakira nyuma yaho nza kubibwira ababyeyi barabyakira babona ko ari nta kundi babigenza umusore iyo ni ishusho y'uko bigendekera aba bana b'abakobwa baterwa inda bakiri mu kigero cy'ubwangavu uretse uyu wayitewe n'umusore hirya no hino mu rwanda iki kibazo kirimo gufata indi ntera ku buryo ubu bamwe muri abo basambanywa bagaterwa inda n'abagabo bakuze bafite ingo abo bana nyuma yo kubyara imburagihe bahura n'ingorane zo kurera abana bonyine nta bundi bufasha na cyane ko abenshi baba bava mu miryango ikennye aba ni bamwe mu b'ibyo byabayeho baganiriye n'ijwi rya amerika mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda nko mu bijyanye n'imyigire y'umwana umwana ni twebwe arushya twenyine mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza umwana ni twebwe arushya twenyine ariko mu gihe umwana iyo afite papa na mama ukora iburyo n'ibumoso yaba umubyeyi yayibuze umugabo yayibona duhura n'ibibazo mu mago ubusa najya kubwira mama ati mpisabune mpa buri kimwe cyose ariko igihe cyarageraga nyine nkaba najya gufata isuka nkareba n'umuturage nakorera igihangayikishije cyane abaho muri nyamasheke ariko ni uko baba babyaranye batemera kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere abana bacu twebwe batwanditseho utwo ubwacu ariko abo twababyaranye nabo baradutereranye ntibanashaka kubandikisha inzego z'ubuyobozi zadufasha kugira ngo natwe abana bacu tubone aho babarizwa kubu ntaho bafite habarizwa akenshi badutera inda barangiza bakajya kuzana abandi bakobwa n'abakobwa bazanye ntibemere kutwandikishiriza abana ingaruka ari nyinshi cyane nk'ubu se nakiyandikishaho umwana nkazamuremera iki mfite twumva nyine mwajya mudufasha mukabwira bari abasore bakatwandikishiriza abana bamwe muri bo bitabaza inzego z'amadini ngo barebe ko zabafasha gutegeka abo babyaranye kubandikishiriza abana mbere y'uko zibasezeranya n'abandi bagore aha nawe ariko bishoboka mu gihe urebwa n'ikibazo afashe inzira yo kujya gusezerana mu idini ndetse akaba ari no mu idini ryitabajwe twebwe twabigejeje ku rwego rwa paruwasi noneho nk'umuntu ugiye gushyingirwa muri kiliziya gatolika paruwasi irimutegeka kwandikisha uwo mwana yabyaye noneho igahita ihana gahunda n'umurenge kugira uwo mwana yandikishwe noneho nk'umuntu utaba ufite uwo ugiye gushyingirwa ku buryo paruwasi yamufasha ubwo urumva we ari nko mu rindi dini urumva ko uwo nguwo atashobora kuzandikishirizwa inzego z'ubutegetsi aha mu ntara y'uburengerazuba zo zisaba abo bana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato ndetse n'imiryango yabo kubanza bakabanza kwandikisha abo bana hanyuma bagatanga amakuru kugira ngo ababateye inda bahanwe bwana habiyaremye pierre celestin ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi ntara icya mbere dusaba ni ukubanza kwandika umwana mu bitabo by'irangamimerere yaba asamwemera yaba atamwemera ko kwandikwa ni uburenganzira bwe kugira ngo ajye mu igenamigambi ry'igihugu ikiba gisigaye ni icyo gukurikirana wa mugabo wakoze n'icyaha kuko nabwo ubushirashuzi nabyo ni icyaha mu mategeko igihe umukobwa yaduha amakuru natanayaduha tuzakomeza tuyakurikirane mwarabyumvise ko ubungubu twatangiye gukora intonde z'abantu bakekwa tugafatanya n'inzego tugashaka amakuru bizagenda bicika ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza ku myaka y'ubukure kiragwiriye hirya no hino mu gihugu muri iki gihe aho imibare y'inzego z'ubucamanza mu rwanda zigaragaza ko mu mwaka ushize w'ubucamanza zakiriye amadosiye hafi magana atandatu y'ibyaha byerekeranye no gusambanya abana b'abakobwa inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke zo ziragaragaza ko kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abana b'abangavu hafi mirongo itandatu ari bo bimaze kugaragara ko basambanyijwe bagaterwa inda ubwo yatangizaga umwaka w'ubucamanza kuri uyu wa gatanu perezida paul kagame akaba yavuze ko nta nyoroshya na ntoya ikwiye kubaho ku wahamijwe ibyaha byo gusambanya abana temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwire kuri shampiyona y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere yatanguye mu mpera z'indwi irangiye mu rwanda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere y'uyu mwaka yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize kuwa gatanu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya apr fc yatsinze amagaju fc ibitego bibiri ku busa ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ine kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya rayon siporo yatsinze etenseri fc igitego kimwe ku busa ikipe ya kiyovu siporo yatsinze kirehe fc ibitego bibiri ku busa ikirehe kuri stade huye i butare mukura victory siporo yatsinze sunrise igitego kimwe ku busa ikipe ya gicumbi fc yanganyije na espoir fc ubusa ku busa kuri stade y'igicumbi imikino itatu isigaye y'umunsi wa mbere wa shampiyona yabaye ejo ku cyumweru kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya as kigali yaguye miswi na musanze fc zinganya igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya marine fc nayo yanganyije na bugesera fc igitego kimwe kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu mu wundi mukino wabereye kuri stade ya muhanga igitarama ikipe ya as muhanga yatsinze polisi fc ibitego bibiri kuri kimwe mu mpera z'iki cyumweru twatangiye hazakinwa umukino w'umunsi wa kabiri kuwa gatanu kuri stade yo ku kicukiro ikipe ya polisi fc izahura na espoir fc kuri stade de la mitiye ku mumena ikipe ya kiyovu siporo izaba yakiriye ikipe ya marine fc kuwa gatandatu hazaba imikino itanu kirehe fc izahura na as kigali kirehe amagaju fc yakire as muhanga kuri stade y'inyagisenyi mu karere ka nyamagabe ku kibuga cy'inyagatare ikipe ya sunrise izahura na gicumbi fc bugesera fc ihure na etenseri fc inyamata kuri stade ubworoherane i musanze ikipe ya musanze fc izakira apr fc ku cyumweru hateganyijwe umukino rukumbi ukazahuza rayon siporo na mukura victory siporo kuri stade ya kigali i nyamirambo tuvuze ku makuru y'imikino muri rusange mu cyumweru gishize mu rwanda habaye ivugurura ry'abagize guverinoma uwari minisitiri w'umuco n'imikino julienne iwacu yavanywe kuri uyu mwanya bamwe mu bakurikirana siporo yo mu rwanda bafite icyo bavuga ku mpamvu batekereza ko minisitiri iwacu yaba yarambuwe iyi minisiteri nkanjye usanzwe ukurikirana siporo yo mu gihugu rwose minisiteri y'umuco na siporo hari byinshi yakoze hari n'amakosa yagiye aba ni amakosa ayo makosa yagiye aba ni amakosa ya porotokoli ku bibuga turibuka nka nko muri cyane cyane habaye ikosa ihuye ubwo umuriro waburaga kuri stade bigateza ikibazo gikomeye cyane bamwe bakanafungwa turibuka ejo bundi umukino wa peri na siporo bawujyanye igisenyi nabwo icyo kibazo cyarabaye umupira urasubikwa mu by'ukuri n'ejo bundi nta minsi yari iciyeho amavuba akinye habaho ikosa ryo guta gutanga sede indirimbo y'igihugu kuri sede sede irakwama ibyo byose ni ibintu byagiye biba by'amakosa akomeye navuga bishobora kuba bitumye n'uyu minisita ataguma ku mwanya we nk'uko twari tubyiteze minisiteri ifite siporo mu nshingano zayo yahawe esperance nyirasafari wari usanzwe ari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango julienne uwacu yari amaze igihe gito kuri iyi ntebe yaje asimburaho joseph habineza nawe wari warabanjirijwe na prote mitari yari claude munyandinda i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu
mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose